Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiiniidhaan ansinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa qophii har'aa wajjin ani tigisti gammeetii naannoo binshaangul gumuz keessatti nagaa bu'uuraa kan ka'e jiraattonni haala gaariin jiraachuusaa ibsaniiru gara boodaa gabaasa qaba qophii dirree dimokiraasii har'aa keessatti waliigaltee mootummaan itiyoophiyatii fi adda bilisummaa uummata tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala oromiyaa keessaa an ilaaleen keessummoota lama haasofsiisnerraa nu wajjin tura dura garuu oduu gurguddoo har'aatiif. Bafqaaduu Muradaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin an Bafqaaduu Muradaati. Humnoottan nagaa eegdota bulchiinsa naannoo kibba Itiyoophiyaatii fi namoottan hin hidhanne kanneen aanaa addaa daraashee keessa jiran gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lama ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan arganii VOA'tti himanii jiru. Jiraataan aanaa addaa daraashee ganda Atayyaa obbo Gannanee Geetaa'uun poolisootaa fi jiraattota gandaa gidduutti hokkora taasifameen namoonni du'uu akka ijaan argan yaada bilbilaan sagalee Ameerikaatiif kennaniin ibsanii jiru. Sababa kanaan namoonni kuma afurii ol ta'anus lubbuu isaaniitiif sodaatanii naannoo isaanii gallakkisanii baqachuu isaanii jiraataan kun ibsanii jiru. Komishinariin poolisii bulchiinsa naannoo kibbaa Alamaayyoo Maammoo hokkora kanaan miseensi poolisii tokkoo fi namni yakkaan barbaadamu tokko du'uu isaanii deebii sagalee Ameerikaatiif kennaniin mirkaneessaniiru. Komishinarichi akka dabalanii jedhanitti poolisiin bulchiinsa naannootiif federaalaa. Yemmuu yakkamtoota bakka isaan hin jirretti himannaan irratti dhiyaate to'annoo jala oolchuudhaaf socho'aa turan namoonni akka yakkamtoonni sun hin qabamne barbaadan hokkora kaasaniin rakkinichi uumamuu isaa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Abbaan qabeenyaa lammii yuunaayitid isteetsi kutaa minisootaa keessa jiraatan obbo Tashittaa Tufaa jimaata darbee Itiyoophiyaarraa gara yuunaayitid isteetsi imaluudhaaf yemmuu jiran buufata xiyyaaraa boolee keessatti qabamanii guyyaa lamaa fi bakki jiran ittuu hin beekamin turanii wixata dheengaddaa erga mana hidhaatii gadhiifamanii booda qibxata kaleessaa gara yuunaayitid isteetsitti deebi'aniiru. Dhimma kanarratti tegisti gammee gabaasa dabalataa qabdi.
Akka sa'aatii minisootatti kaleessa waaree boodaa obbo Tashitaa Tufaa yeroo buufata xiyyaaraa idila addunyaa miniyaapolis seent pool gahan maatii fi miseensonni hawaasaa achitti isaan simatan kanneen tashitaan akka maatii isaanitti deebi'an hojjetan hunda galateeffataniiru. Namoota asii fi Itoophiyaa keessatti nu qarqaaran galateeffannaa an jedhe ilmi isaanii umrii kurnanii keessa jiru aangaa'onni keenya filataman dhuma torban darbee ayyaana irratti yeroo rakkisaa kana. maatii keenya qarqaaruudhaaf carraa isaan godhaniif baay'isnee galateeffannaa jedheera seenaatarri koongireesii yuunaayitid isteets kan minisoota irraa ta'an eemi kiloobachaar guyyoota lamaan dura karaa tiwutarii isaanii waajjirri koo qondaaltota ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteets waliin ta'uudhaan erga hojjetee booda tashitaan hidhaa keessaa bahee gara biyyaatti deebi'uusaa arguudhaaf boqonnaan natti dhagahamaa. maatisaa wajjiniin as minisoota keessatti akka walitti makamuuf hawwiin qabaa jedhanii turan akkuma minisootaa gahaniin ibsa maatiin kennerratti ammullatan obbo Tashitaan waan isaan quunname gaafachuudhaaf VON kibxataarraa quunnamee ture nagahaan as deebi'eeraan jedhan obbo Tashitaan waan ture irratti ammatti yaada kennuun dura bakka bu'oota koominikeeshinii dhaabbata kiyyaa wajjin mari'adheen sinitti deebi'aa jedhaniiru dhimma kanarratti aangaa'ota Itoophiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin VON godhe ammaaf hin milkoofne.
Ministeerri odeeffannoo mootummaa Eertiraa Yamaanee Gabre Masqal addi bilisummaa uummata Tigraay sobaadhaa fi kan hin amanamneedha jechuudhaan fuula tiwutarii isaanii irratti yaada barreessaniin dhaabichaa balaaleffatanii jiru. Ministirichi somnii fi amanamummaa dhabuun mallattoo dhaloota adda bilisummaa uummata Tigraay akka ta'e ibsanii adda bilisummaa uummata Tigraay waan ta'uu hin dandeenye ta'uudhaa fi kan fakkeessaa jirudha jedhaniiru. Balaaleffannaan obbo Yemaana Gabre Masqal kun kan ifa ta'e dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa yaada tibbana kana fuula tiwutarii isaanii irratti kennaniin hoggansi laga Marab gamaatii fi namoottan mootummaa Itoophiyaa keessa jiran waliigaltee nageenyaa dura dhaabbachaa akka jiranu eegga ibsanii booda kan barreeffame. barreeffame yommuu ta'u obbo Yemaaneen maqaa obbo Geetaachoo kallattiidhaan hin dhoofne. Addi bilisummaa uummata Tigraay erga waliigalteen nageenyaa mootummaa federaalaa wajjiniin mallattaa'ee booda waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwateera jechuudhaan balaaleffachaa akka turee fi waraanni Eertiraa Tigraayin gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan gaafachaa turuun isaa ni beekama. Somaaliyaa keessatti roobii har'aa konkolaataa lamarraa balaa dhoo'insaa qaqqabeen namoonni kudhan du'anii hedduun madaa'uu isaanii hanga'oota poolisii biyyattii waabeffachuudhaan Assooshiyetid Pireesii gabaasee jira. Kutaa Hiraan bakka Mahaas jedhamu irratti haleellaan raawwatame kun mooraa loltootaa kan naannoo sana jiru irratti kan akeekkate ta'uusaa kan ibse gabaasni Assooshiyetid Pirees balaa sanaaf gareen hidhattootaa al-shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Balaa kanaan namoonni du'an hunduu siviilota akka ta'es beekameera. Karaa biraatiin pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mahaammad bara haaraa 2023 keessa mootummaan isaanii garee hidhattootaa al-shabaab akka balleessuuf karoorfate ibsanii jiru. Pirezidaant Hasan Sheek Mahaammad erga aangoo qabatanii as waraanni biyyaalessaa Soomaaliyaa milishoota gosaalee wajjin ta'uudhaan tarkaanfii garee hidhattoota al-shabaab irratti fudhachaa jiruun milkaa'insa akka agarsiisaa jiru gabaasameera. Haasaa pirezidaantichaa irratti namoota yaada kennan keessa muummee ministeeraa biyyattii kan turanii fi yeroo ammaa dhaabbata miti mootummaa hoorni seentar jedhamuu fi wiirtuu qorannoo imaammataa kan hoogganan Ahmad Abdulsalaam yaada pirezidaantichaa dinqisiifatanii hojii dhimma nageenyaa biyyattii garee naga eegdota gamtaa Afrikaa irraa dhiyeenyatti fudhachuudhaaf akka karoorfatanii himanii jiru. Somaaliyaa keessatti xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Abdullaahi Gaafoo gama isaaniitiin haasaan pirezidaantichaa haasaawwan hooggantoota mootummaa biyyattii duraaniirraa akka addaa hin taane ibsanii qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii irra kaa'e amma hin kaanetti biyyattiin of dandeessee akka gargaarsa waraana gamtaa Afrikaa jalaa bahuu hin dandeenye ibsaniiru. Waraanni gamtaa Afrikaa bara 2007 jalqabee Somaaliyaa keessa kan jiru yommuu ta'u dhuma bara 2024 irraa kaasee ergamnii fi dirqamni isaa akka xumuramu gabaasni Mahammad Sheek Nuurii Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qindeessee ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa yookiin Koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata kaleessaa walga'ii bara haaraa 2023 yeroo jalqabaatiif taasiseen afaan yaa'ii mana marichaa filachuu irratti ittuu waliin galiin hafee jira. Afaan yaa'ii mana marichaa kan turan Naansi Peelosii bakka bu'uudhaa fi kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanotaa ta'anii kan dhiyaatan Keevin Maakaartii sagalee yeroo sadiif kennameen ittuu sagalee isaan mo'achiisuu danda'u hin argatin hafanii jiru. Maakaartiin mana marichaa teessoo dhibba afurii soddomii shan qabu hoogganuudhaa fi sagalee dhibba lamaa fi kudha saddeetii argachuun isaan barbaachisaa ture. Haa ta'u malee paartii isaanii paartii Riippaabilikaanotaa keessaa bakka bu'oonni diddamni warreen ilaalcha rincicaa ta'e qaban maakaartiin dhimma dimokiraatotaa irratti ejjannoo jabaa hin qabanu jechuudhaan sagalee isaanii namoottan biraatiif kennanii jiru. Walga'ii kaleessaa irratti sirni sagalee kennuu marsaa afuraffaadhaaf ittuu hin taasifamin bulee roobii har'aa itti fufuudhaan murtaa'ee yeroo ammaa kana walga'ichi akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsariitii vii'oo afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna. gabaasa itti aanutti ceena. erga hidhattoonni fi mootummaan naannichaa hedduutti waliigalteen nagahaa mallatteeffame as naannoo beenishaangul gumuz keessatti nagaan bu'aa jiraachuu paartiin mormituu paartii dimokiraatawaa booroo jedhamuu fi jiraattonni magaalaa kamishee vii'oo'eetti himaniiru. paartiin dimokiraatawaa boroo filannoon waliigalaa bara darbee bakkeewwan naannichaa hedduutti hin adeemsifamnes akka geggeeffamu waamicha dhiheesseera waajjirri boordii filannoo naannoo beenishaangul gumuz garuu sagantaan ammatti filannoo geggeessuuf qabame hin jiru jedha naakoor malkaa kanarratti dabalata qaba.
naannoo beenishaangul gumuz magaalaa kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessaa hagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan sosochii dimokiraatawaa uummata gumuz guudeenii fi sosochii bilisummaa uummata gumuz behenan jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun sagalee ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa hospitaala Kaamaashii ta'uu ka dubbatan obbo Mul'ataa Ayyaanaa yeroo ammaa kana haala jira jedhan akkasitti ibsu.
Nagaan bu'ee hidhattootni gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Amma nagaan jira. Ani hospitaala keessan hojjedha. Duraan sababaa nageenyi hin jirreef sagaleen dhukaa isaanii dhaga'ama ture. Namootnis madaanii gara keenya ni dhufu. Amma garuu sun hin jiru. Sochiin geejjibaa aanolee godinichaa shan keessatti eegaleera. Namootni illee walirraa bitanii walitti gurguraa jiru. Jechuun dubbatan.
Namoonni hospitaala isaanii keessatti tajaajila fayyaa argatanis lakkoofsaan dabalaa deemuudha kan dubbatan obbo Mul'ataan.
Namootni dhibaman gara hospitaalaa dhufaa jiru. Keessumaa haadholiin da'umsaaf dhufaa jiru. Duraan garuu aanolee afur irraa gara kana hin dhufan turan. Amma garuu bakka hundarraa gara kanatti yaalii fooyyaaf ergamanii dhufaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraattu magaalaa Kaamaashii ta'uu ka dubbatan namni kan biraas nagaan bu'aa jiraa jechuun akkasitti dubbatanii jiru.
Amma haala gaariitu jira. Jechi koo erga hidhattootni seenanii booda waan hunduu bakkatti deebi'eera nagaan bu'eera. Namni hunduu nagaadhaan jiraataa jira. Rakkoon hin jiru naannoo kanatti. Nagaan kun akka itti fufuuf mootummaa fi uummati tokkummaadhaan namoota yakka raawwatan saaxiluu qabu jedhee namana jechuun dubbatan.
Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin Dimookiraatawaa Booroo Boodeepaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa boodeepaa obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu.
አሁን በክልሉ ከባለፉት ዓመታት የተሻለ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አለ።
Yeroo ammaa kana naannicha keessa haala nagaa fooyya'aatu jira. Yeroo baroota darbaniin wal bira qabamu walitti bu'iinsi taasifamaa hin jiru. Waliigalteen nagaa kun bu'aa buuseera jennee yaadna jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee miseensotni gurmuulee hidhattoota kanneenii hojiiwwan kanneen biroo keessatti malee hojii nageenyaa keessatti qooda fudhachuu hin qabanii ejjennoo jedhu paartiin isaanii akka qabu kan ibsan.
የክልሉ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ስምምነት ሲፈጽም አሁን ይህ የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም።
Mootummaan naannichaa yeroo waliigaltee nagaa hidhattoota faana mallatteessu kunis jalqabaa miti. Yeroo sadii afur taasisee jira. Hidhattootni erga seenaniin booda hojii nageenyaa irratti bobba'uuf gaaffii dhiyeessaas turan. Kuni ta'uu hin qabu. Mootummaan hojii misoomaaf kanneen biroo irratti isaan ramaduu qaba malee erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda hojii nageenyaa irratti akka bobba'an taasisuu hin qabu. Shakkiinis uummata keessa jiraachuu hin qabu jennee amanna jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaan poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Koomaandar Haaruun Umer waa'ee ibsa paartichaas ta'e hidhattootni maal irratti akka ramadaman odeeffannoo akka hin qabne kan isaan ibsan biiroo nageenyaaf ijaarsa nagaa akkasumas koominikeeshinii naannichaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne boodeepaan ibsa tibbana baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa filannoo biyyaalessaa adeemsifametti bakkeewwan hedduu itti hin adeemsifamnetti filannoon geggeeffamuu qabaa jechuudhaan gaafachuu obbo Yohaannis ibsanii jiru.
የባለፈው ዓመት ምርጫ አልተካሄደም በእኛ ክልል።
Filannoon bara darbee nu irratti hin geggeessamne sababaa nageenyaa irraa kan ka'e iddoowwan dhibbantaa saddeettamaa hanga sagaltamaa ta'anitti hin geggeessamne mootummaa bara kuma lamaaf torba filatametu bulchaa ture. Kun ammoo waan seeraan fudhatama hin qabneef filannoon atattamaan raawwatamuu qabaa jennee amanna jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti kan deebii kennan itti gaafatamaan waajjira boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taaddasa Lammaa yeroo ammaa kana naannicha keessatti sagantaan filannoo geggeessuuf qabame akka hin jirre ibsan boodeepaan lammiiwwan buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru akka deeggaru ibsuudhaan bu'uuraalee misoomaa yeroo dhabamuu nageenyaatti manca'an deebisanii ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa barbaada jechuun yaadachiisee jira. Naannicha keessatti waggoota afran darban keessatti Haleellaawwan raawwatamaa turaniin lubbuun namoota hedduu darbeeraa kanneen kuma dhibbaan lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamu akkasumas mootummaan lammiiwwan kana qe'ee isaaniitti deebisuun deebisee dhaabuudhaaf hojii hojjetaan jiraa jedhee ibsuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii waan itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Qophii dirree Dimookiraasii har'aatiif waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tibba darbee tolfame akkasumas haala Oromiyaa laalchisee keessummoota lama haasofsiisneerra. waldaa nagahaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiiftoon ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameettii aadde Saamiyaa Osmaan Minisootarraa lamaanuu jaalanne taasofsiise kinooti.
Aadde Saamiyaa Osmaanii fi aadde Biraanee Galatoo deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hayyee nu affeeruu keetiif atis galatoomi jaalanne. Jaalanne gammadaa galata guddaa qabdaa ulfaadhu.
Tole lamaan keessanuu baga nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti. Akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda saamiyaan jalqabu.
Nagayni barbaachisaadha. Biyya nagayni keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nagayni keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni isaan qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa hundee biyyattii hatas gabbeessu ka karaa araaraa hin deebi'amini jira. Sanis kana keessatti hammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii bal'oo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Oromoon mana ganna darbeef hin ijaaranii gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera didaniiru waraanatti galaniiru. Amma immoo badii kana caalaa uf lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jaalsamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uun isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa etayyaadha. Oromiyaa qofaa miti seenaa. Waggaa soddoma keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra tippilleeffii fi isaan gargaaraniini isaanirra nagaan yoo bu'e inni kaanis hin bu'ee tan abdii qaba galatoom.
Nagaan akka bu'uuf waliigaluu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maallee abduu adda saamiyaa?
Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun tooftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti.
Kan waliin dhaabbatee walganii argineerra. Calqaba bara kuma lamaaf sagaltamii tokko akka Firaanjii Xabaa ofii TPLF gaafa biyya galan fira ta'anii waliin galan hin araaraman. Isa booda wal dhiisanii amma immoo nagaan immoo biyyatti deebi'aniiru. Dubbiin siyaasaa. Kan waldiigee walitti deebi'u argaa jirra. Argaas guddannee argaas jiraachaa jirra. Shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwii hawwina akka namaatti waan gaariitu dhufa inni hawwina. Sanaaf ajaa'iba natti hin ta'u garuu haaluma siyaasaati kun ta'uuma qabas.
Egaa wal waraansi biyya kamiin iyyuu keessatti gaggeeffamu qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan inni miidhu. Dubartootaaf daa'imman. Isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu. Adda Biraanee maal jettu sen?
Egaa dhugaadha. Dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu. Haaluma achitti jechuudha. Seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru. Akka aadaatti aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabneefi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja. Araara gaafachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma ofumaaf warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirraa ani dubartoonni mirga isaaniitiif falmachuu qabu. Namni waa namaa kennu hin jiru abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee tan amana.
Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu adda saamiyaa?
Fayyaa ta'e jaalanne. Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlaamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundumee hasilaa dhumuu hin qabne. Karaa dubartii toggaa deebine. Har'a biyya san keessa kan miidhamaa jiru dubartii gudeeddii dubartoota gudeedamanii dhaga'aa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaa saniif ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessatti deemaa ture. Ispeeshaal dhiyoo Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqaa gudeedame, meeqaa dhume, meeqaa ajjeefame. Dubartoota bakka bu'ee warri paarlamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immediate riizayin godhuudhaan narra jira. Maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye. Ta ilmi irraa du'ee boochu dubartii. Abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubartii. Ta gudeedamtu dubartiidha. Dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota paarlamaa keessa jiru. Guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni. Biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartootaa dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemuu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaa dhiyyitee fi rabbiin gubbaa gaddirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira.
Wal ammas akkuma sila dubbadhee dubartoonni mirga isaanii ofii isaaniitiif kabachiifachuu qabudha. Namarraa kennaa wanti eegamu hin jiru. Waan jiran ni jiru dhugaadha. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii biliisa ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaa'anii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu. Dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaween yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e dubartii tuffachuun. Kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabanii irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni shantama filatameef ministeera dubartiin taate qofaaf rakkoon dubartii waggaa afur dhiisaati waggaa afurtama keessatti furamuu hin danda'u. Irratti hojjetamuu qaba.
Mee asirratti mirga dubartoota hoggaa jennu. Dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e, akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashanu, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhu sanii dhaaba malee. Dubartoonni ijaaramaniiti.
Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo Oromoofaan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru. Mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakti mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaas inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaayira. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu manuma keessattuu dubartiin kabaja qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda waliigala barbaachisan jedhamu.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu. Waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu dhabee yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabe jettanii yaaddu? Adde Saamiyaa.
Fayyaa ta'e jaalanne kaabaa wanni dhagahameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf gaha je'e. Keenya kaan diina wajji dhaabbata. Kaan garaa wajji dhaabbata. Ka dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoo isaa xiqqaadha. So garaagarummaan kana sagaleetu yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoo hin jaalanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra seeqannan jechuudha.
Madda biraan.
Galatoomi. Egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Lammaffuu isteet dipaartimantii karaa advokeesiitii kana waliin naan haasa'aa nan dhagahaa. Intarastiin Oromoo siyaasa Oromoo har'a miti. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormi ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal'aanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo seenaa keessatti immoo maal jedhu. Kana dura sababi cututti billefitu nu bulchaa akka nu acoocattanii amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'anuu hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maaliif maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu ni danda'a?
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin gaggeessine kana qofa miti. Bor immoo kutaa lammaffaaf xumuraa fudhannee dhiyaanna haga sittuu nagaatti.
An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
gareen waltaatota addunyaa kanneen isis injifachuuf hojjetaa jiran the counter isis finance group jedhamu walga'iisaa kudha torbaffaa maallaqa isis argatu guutummaa addunyaa irraa daangessuu ka jedhu irratti gaggeessee jira. walga'ii baatii sadaasa darbe gaggeesse kanarratti gareen kun siiriyaa fi iraaq keessaa isisiin injifachuun ammallee hojii ilaalchi duraatti kennamu ta'uu mirkaneesseera. gareen kun erga walga'iisaa dhumaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame as gamtaan addunyaa kun hoogganotaaf qondaaltota maallaqaa isis kanneen ijoo ta'an kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti xiyyeeffatee jira. kana malees waraanni yuunaayitid isteetsi humnoota deemokiraatawaa siiriyaa fi humnootii nageenyaa kan iraaq waliin isisiin biyyootii lameen keessaa dhabamsiisuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru hojiiwwan kunis isis akka addunyaatti karoorsuu qabeenya argachuu fi haleellaa gaggeessuuf dandeettii qabu gadi buuseera. isis waggaa kana keessa hooggana isaa dhabuu guddaan kan isa mudate ta'us kanneen ijoo ta'an garuu cimanii hojjechuun doolaara hanga miliyoona 25 siiriyaa keessatti walitti qabame argachuu danda'anii jiran gareen shororkeessummaa kun bara 2014 hanga 2017 naannoo iraaqiif siiriyaa dhuunfachuun boba'aa gurguruun diinagdee biyyattii keessaa saamuun maallaqa kana walitti qabachuun isaanii yaadatama. humnoota waraanaa tumsa addunyaa fi tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu naannoo sana keessaaf tarkaanfii fudhatamurraa kan ka'e galiin isis hir'achaa jira kanarraa kan ka'e hoogganoonni isis galii isaanii gad adeemaa jiru guutuuf daldala biyya keessaa saamuun namas butanii gumaa gaafachuun saamicha gaggeessuu fi gargaarsa al tokko tokko argataniin guutuuf yaalaa jiran. waggaa darbe gareen kun afrikaa keessatti maallaqa isis argatu ittisuuf xiyyeeffatee irratti hojjetaa ture isis afrikaa keessatti dameewwan neetwoorkii fi caasaalee isis waliin hidhata qaban hundeessuun uummata nagaa shororkeessuun lafa dabalataa too'achuuf yaalaa jira dameen isis soomaaliyaa keessatti argamu daldalli qabu ardii afrikaa keessatti kanneen barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu. gareen waltaatota addunyaa kun ibseera kunis waaltaa isis maallaqaa fi qajeelfamarraa kennu ta'uudhaan guutummaa afrikaa keessatti tajaajila isis soomaaliyaa keessaa galii isaa keessaa harka caalaa tooftaa saamicha cimaa kan dhaabbilee daldalaa fi namoota nagaa soomaaliyaa irratti qiyyaafachuun gaggeessurraa kan argatu yoo ta'u ji'atti doolaara kuma dhibbaan lakkaa'amu argamsiisa. gareen waltaatota addunyaa kun qoqqobbii yuunaayitid isteetsi sadaasa tokko daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan alaa kan isis soomaaliyaa keessaa irratti fuulleeffachuun keesse simatee biyyoonni biroonis tarkaanfii walfakkaataa akka fudhatan gaafatee jira riippaabilikii deemokiraatawaa koongoo taanzaaniyaa ugaandaa moozaambiik afrikaa kibbaa fi kutaalee afrikaa biroo keessatti toora isis maallaqa ittiin argatu ittisuufis hojjetaa jira. kana malees michoota hojii farra shororkeessummaa hojjetan waliin madda galii isis addaan kutuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufnaa jedheera tokkummaan jedha gamtaan addunyaa kun caasaa deggersa maallaqaa isis diiguudhaan isaa fi kanneen isatti hidhata qaban irratti kufaatii bara baraa argamsiisnaa jechuusaa tuquudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeelidhaan hoonnaat viiyoonis daakkaam hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk daakkaam viiwaayi afaan oromoo tiwutariidhaaf instaagiraam irratti ati viiwaayi afaan oromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nuusaa piroodisariin keenya har'aa nugusuu taammireetii gulaalaan suur sagalee lateera amantee waayiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisii irraa gabaasaalee dhiheessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.